Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan itiyoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashinteen DC istuudiyoo 53 irraa isiniif darbu guyyaa har'aa jimaata onkoloolessa torba bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 27 bara 2014 kan isin keessummeessu an bafqaaduu morodaati. Gulaalaan qophii kanaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Pirodiiwusariin keenya kan qophii kanaa isiniin gahaa jiru immoo Nigusuu Taammireeti. Oduu har'aa kan nu dhageessiftu jallannee gammadaati. Amma gara jallanneettin dabarsa.
attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaaf daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kuno dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa steefan juurik kamisa kaleessaa ibsa kennaniin gargaarsi dhala namaa ka tigraay dhaqqabuu qabu hanga ta'uu malee akka hin taane yaaliin jirus marti lubbuu namaa oolchuu fi waan gaddisiisaa uummatarra ga'u guddaa ittisuudhaa jedhaniiru. qooda nurraa eegamu gumaachuuf akkasumas mootummaa itiyoophiyaa fi michoota keenya waliin hojjechuun uummata miliyoona hedduu tigraay afaarii fi naannoo amaaraa fi guutummaa biyyattii keessaa deeggaruuf hojjechuu itti fufnaa jedhan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota antooniyoo guutarees danqaa tokko malee kana gochuu akka dandeenyuuf akkasumas ariitii haalli sun gaafataa jiruun akka dhaqqabnuuf mootummaa itiyoophiyaa gaafannaa jedhan. hojjetoonni keenya kan gargaarsaa akka jedhanitti karaa tokkittii jiru kan gama afaariin tigraay dhaqqabanii gargaarsa dhala namaa raabsuun akkaan daangeffamaadha torban darbe konkolaataa fe'umsaa saddeettamatu nyaata waan qaama namaa gabbisuu fi gargaarsa kabiroo fe'uun tigraay seene garuu akkuma kanaan dura dubbataa turre gargaarsa barbaachisu achiin ga'uu fi guyyaatti konkolaataa dhibba tokko erguu qabnaa jedhaniiru. kan akkaan barbaachisaa ta'an boba'aa fi dawaalee erga baatee adoolessa darbee kaasee akka tigraay seenu hin eeyyamamne balaliin xayyaaraa kan gamtaa awurooppaa inni lammaffaan gargaarsa nyaataaf kanneen biroo toonii kudhanii fi tuqaa ja'a fe'ee kaleessa maqalee seeneera kanas kan simanne ta'uus isa barbaachisuurra baay'ee xiqqoo ta'uu ibsinaa jedhan juriik gabaarraa waan jireenyaaf barbaachisu dhabamuun akkasumas. yoo argames gatiinsaa guddaa ta'uu ibsuun fakkeenyaaf maqalee keessatti zayitii nyaata ittiin bilcheeffatan harka dhibba afuriif soddomii sadiin dabaluu ibsan hanqinni waan jireenyaaf barbaachisu kan akka boba'aaf maallaqaa kanaaf jecha michoonni waliin hojjannuuf nutis waan hatattamaa tigraay afaarii fi bulchiisa naannoo amaaraa keessa jiruuf deebii kennaa jirraa jedhan. erga baatii hagayya darbee qabee uummata kuma dhibba afurii fi kuma afurtama caalu bulchiinsa naannoo amaaraa keessatti akkasumas uummata kuma torbaatamii lama bulchiinsa naannoo afaar keessatti nyaata laannee fi jirraa jedhaniiru. badhaasa noobel kan hogbarru bara kuma lamaa fi digdamii tokko barreessaa akka ta'e abdurrazaaq gurnaa injifatee jira dhibbaa koloneeffannaan geessisee fi waa'ee baqattoota galoo galaanaa keessatti aadaa fardiiwwan addunyaa adda addaarraa walitti dhufanii gidduu kan ilaaleen ejjennaa hin daddaaqamnee fi haamilee cimaan waan barreesseef badhaafame. gurnaa ka dhalate bara 1948 tti yoo ta'u tuujii hindii ka taate odoola zaanzibaar keessatti ega guddatee booda dhuma bara 1960mootaa akka baqataatti biyya ingilaand seene kitaabota kudhan kan maxxanse yoo ta'u seenaa gaggabaaboo hedduus barreessee jira ka dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. afgaanistaan kaaba dhiyaa kutaa kunduus keessa ka jiru masjida musliimota shi'aa kan namoonni itti heddummaatan keessatti jimaataarraa dhoo'insa boombii humna guddaa qabu dhaqqabeen kanneen achi turan keessaa amantoonni ajjeefamuuf madaa'uun ibsamee jira balaa kanaaf battalumatti itti gaafatama ka fudhate kan hin jirre yoo ta'u namoonni lakkoofsaan hedduu miidhamuu isaanii ilaalchisee gabaasni ba'e akkaan yaaddessaa ta'uu tokkummaan mootummootaa tiwiitarii irratti ibsee jira. gabaasni jalqaba ba'e namoonni ajjeefamaniif madaa'an dhibba tokko kan caalan ta'uu qaamni tokkummaa mootummootaa kan afgaanistaan keessaa tiwiitarii irratti barreessee jira dubbi himaan mootummaa taalibaan zaabihullaa mujaahid haleellaan kun qaqqabuu mirkaneessanii namoota biyyattii hedduun ajjeefamuuf madaa'uu ibsan humnootiin taalibaan achi waan jiraniif jecha qorannaan gaggeeffamaa jira jechuu bira taranii gadi fageenya akka dubbatan hin qaban. magaalaa galma mootummaa paakistaan islaamaabad kaseenan ittaantuu ministiriin hajaa alaa ameerikaa weendi sharman jimaata har'aa hoogganoota paakistaan waliin afgaanistaan taalibaaniin bulchaa jiruu fi walta'iinsa yuunaayitid isteetsiif paakistaan gidduu jajjabeessuu irratti dubbataniiru sharman hindiirraa kamisa kaleessaa galgala islaamaabad kaseenan yoo ta'u pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden aangoo eega qabatanii as diipiloomaattii gameettiin sadarkaa olaanaa. paakistaan ennaa seenan kun ka duraati hariiroon yuunaayitid isteetsiif paakistaan gidduu daddaaqaa ka ture ta'us ituu hin yaadamin taalibaan afgaanistaaniin to'achuun akka hariiroon kun jajjabaatuuf dirqisiisee jira daawwannaa isaanii duraa ka gorsaa waa'ee nageenyaa ka paakistaan moo'ee dhiyeessuuf waliin erga walga'anii booda marii sadarkaa jilaa kan ministirii dantaalaa paakistaan kureeshii waliin gaggeessan kunis egeree afgaanistaanii fi ka barbaachisaa ta'eef yeroo dheeraaf ture hariiroo biyyootii lamaan irratti akka ture ibsamee jira rakkoo kutaa fi addunyaa mudatan irratti fuulleffachuu itti fufuuf fedhiin akka jiru sharman ergaa tiwutarii irratti barreessaniin beeksaniiru mootummaan taalibaan kan afgaanistaan keessaa nagaaf tasgabbii fiduuf akkasumas lammiiwwan biyyattiif waan fooyya'aa argamsiisuuf ka carraaqu ta'uu abdiin qaba jechuudhaan qureesh jila ameerikaatti musaanii waajirri isaanii ibsee jira kana malees hawaasni addunyaa afgaanistaan keessatti qooda gaarii qabaatee diinagdee biyyattii waariinsa qabu ijaaranii rakkoo uummata afgaanistaan hanqisuun akka danda'amutti gargaarsa dhala namaa fi kan maallaqaa akka gumaachan gaafataniiru oduun keenya jimaatarraa kanuma.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota itiyoophiyaa eertiraaf jibuutiitiif 6,230 ka soomaaliyaatiif 6,231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota voa 24 yookaan voa 24f 6,233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaa ja'aaf 6,229 kana malees marsariitii keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwutarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
kabajamoota hordoftoota keenyaa kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waashingtan dc irraa kallattiidhaan kan isin darbaa jirudha amma qophii addaatti ceena. xumura ji'a darbee saatalaayitiin ameerikaa laandisaat naayin jedhamtu gara hawaatti furgugga'amtee turte. saatalaayitiin kun jijjiirama qilleensa addunyaa kana mudataa jiruu fi dhiibbaa inni dachee irratti geggeessaa jiru qorachuudhaan gara lafaatti odeeffannoo ergiti keessummaan keenya har'aa saatalaayitii kana hojjechuu keessatti hinjineerummaadhaan qooda kan fudhatte shamarree waggaa 23 mazmuree fissahaa jedhamti. mazmureen lixa wallaggaa magaala dambidolloo keessatti dhalatte yeroo ammaa kaampaanii. naasaadhaa fi saatelaayitii hojjetu noordraap gurumaan jedhamu keessa hojjetti waa'ee hawaa ishee xumuruu kanarratti waa'ee hawaa hojjechuu irratti ijoollummaa isheetii qabdee fedhii akka qabdu dubbatti tuujubeen bakka isheen jiraattu arizoonarraa karaa iskaayipiitiin haasofsiifteetti caqasa.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa har'a keessummaa tokkoon of biraa qaba. keessummaan koo har'a shamarree mazmuree fisaa jedhamti dhiyeenya kana saatalaayitiin laand saatnaayin jedhamtu gara hawaatti furguggifamtee turte fulbaana 27 ji'a darbe jechuudha mazmureen saatalaayitii kana kanneen hojjetan yookaan dizaayinii godhan keessaa tokko isa kanaaf har'a muuxannoo see akkaataa itti saatalaayitii kana hojjechuudhaaf gara sana keessatti hirmaannaan see maal akka ta'e nuuf ibsuudhaaf afeerraa keenya simattee gara sagalee ameerikaa dhufuu keef hedduu galatuun.
isinis baay'ee galatoomaa cabaa kana saamunaa keenyitaniif baay'ee galatoomaa dhufuudhaaf jiraachuu kottee baay'ee gammadeera.
Naasaadhaaf yookaanis immoo kaampanii naasaa wajjiniin hojjetuu fi kan itti amma yeroo ammaa hojjettu innumaayyuu saatalaayitii hojjechuu keessatti yookaan diizaayinii gochuu keessatti kan itti qooda fudhatte mee Laansaat Naayin kan jedhamtu saatalaayitii kana keessaa qoodii ati fudhatte yookaanis immoo qoodii kee maal ture?
Qoodii koo akkan isinitti himee. injiinar makaanikaal injiinaringii baradhee peensteetii keessatti isumatti fufee injiinariingiidhaan diizaayinii gochuun jalqabee gaafanni Laansaat Naayin bira gaafan hojjette diizaayinii godhe waan baay'ee waan giraawun sappoor ekwipment fiifaa waan spees kiraaft kompoonent waan hawaarra deemuun.
meeshaa hawaarra deemu kana meeshaan ittiin hojjetu.
meeshaa hawaa hawaa kanarra deemuun diizaayinii gochaa ture jechuudha koompitara irratti.
Egaan Laansaat Naayin kun yeroo seenaan isaa ilaalamu bara dhibba kudha sagalii fi torbaatamoota keessaa qabee sagal yookaan Laansaat sagal Laansaat Naayin isaati amma diizaayinii goote kana dura kan saddeet torba akkas jechaadha kan inni dhufe maal hojjetti saatalaayitiin kun hawaa keessatti furguggifamtee maal ni hojiise?
Laansaat naayini hawaa kanarratti addunyaa kana qayyabaatti jijjiira qilleensa keenya kana amma baay'ee bulluqaa jira global warming jira cabbiin antaartikaa keessa jiru kun iyyuu baqaa jira baqaa jira sababaaf kana kana faaxee ilaaltii jijjiiramni baay'ee ta'aa jira gaafa wintarii keessa amma baay'ee qorruu kana kana fa'aa jijjiirama jiru ji'a ji'aatti waggaa waggaattis. asitti ergite jechuudha instrumentiin oonlaayii tiirs kan jedhamu ofirra qabdi kanaan meesejii asitti ergite jechuudha biyya kanatti.
Kaameeraa ofirraa qabdi hawaa keessa teesseetu dachee kana asii gadi maal akka inni fakkaatu jijjiiramni qilleensaa yookaanis immoo akkaataa kamiin dacheen kun geeddaramaa akka inni jiru odeeffannoo sassaabdee gara lafaatti ergite jechuudha.
Eeyyee, infoormeeshinii sassaabdee asirra teessee.
Tole egaa naasaan kaampanii guddaadha yookaan orgaanizeeshinii dhaaba guddaadha. Dhaaba achi lixanii hojjechuudhaaf illee dhaaba dorgommii baay'een dorgommii baay'ee qabaatu ta'uu malaa ati immoo mana barnootaati kallattii dhumaanii kan itti dhaaba kanaaf kaampanii hojjetuun mindeeffamte yeroo ammaa hojii irratti bobbaate mee gara sana dhaquudhaaf bu'aa bayii ati keessa dabarte jira.
Bu'aa bayii jira baay'ee fiildii kana keessatti hojjechuun fiildii irratti baay'atudha. Irratti baay'atudha fiildiin kun innis chaalenjii ofiisaatii qaba. Injineeringiin barachuun baay'ee salphaa miti. Innis ofiisaa kan qabe bu'aa bayii qaba garuu waaqayyo isa gargaareera. Anis isattiin baradhuun baay'ee ekstiraa. Ekstraa taayimii fudhadheen barachaa ture qayyabachaan ture qayyabachaan ture innis baay'ee na gargaareera hojii kanaan akkam kiriir fee warra hojii barbaaddatan kana bira dhaqeen nooti orgaama kanatti applaayi godhe intarvii godhadheen argadhe jechuudha.
Tole egaan achi ga'uudhaa fi jabina kees cimni kees murteessaa ture akkaataa itti qayyabattus murteessaa ture yeroo kennitee fi qayyabachaa akka turte natti miteettaa. Isa booddee hojii kana erga seente maaliif warra muuxannoo baay'ee qabu wajjin hojjetaa hojiinsaa hojii salphaa miti akka ammatti natti himtuttis seenaarraas akkuma beekamu hojii ulfaataadha. Erga hojii seente booddee bu'aa ba'een ati keessa dabarte hamma yoonaa jira waggaa baay'ee ta'uu baatus reefi kan itti eebbifamte hojii kanatti bobbaate tokkoffaan shamarreedha. Lammata immoo namoota muuxannoo qaban wajjin dorgomtee hojii hojjechaa jirta. Bu'aa bahii keessa dabarte hamma ammaatti yoo jiraate.
Yaa Julaayii kuma lamaaf digdaman jalqabee hojii koo koronaanis bu'aa bahii ofiisaatii qaba garuu isaanii wajjin warra muuxannoo baay'ee qaban wajjin hojjechuudhaanis haa ta'u hojii ekstiraa hojjechuudhaanis haa ta'u. bu'aa bahii kanaatiin chaalenjii kana darbeera hojii haaraa jalqabuun iyyuu ofiisaati bu'aa bahii qaba kanaaf ekstiraa taayimii hojjechuudhaanis standardii isaanii ulaagaa isaanii guutuuf ekstiraa taayimii hojii fuudheen hojjechaa ture jechuudha.
Egaan amma dizaayinerii yookaanis immoo saatalaayitii kana hojjechuu keessatti qooda fudhatte gara fuulduraatti immoo gara hawaatti akka ati hawaasana duukaa furguggifamtu hin abdaan naqa mazmure.
Yaa qanii tokko bakka maarsii dhannee vaakeeshinii goona illee yaadaa irraa.
Tole egaa gara dhumaatti dhaloota si booddee jiranii fi gara fuula duraatti naasaadhaaf hojjechuudhaaf hawwii kan qabanii hojii hawaa yookaan oguma hawaa kana argatanii hojjechuudhaaf fedhii kan qaban dhaloota si booddee jiruuf ergaati qabdu.
Ergaan koo yeroo keessan fudhadhaa fi qayyabadhaa. opportunity meeqa jira especially ameerikaa warra jiraatan opportunity keessan fudhadhaa yeroo keessan fudhadhaati qayyabachuus yoo ta'e waan gootan excellensiidhaan hojjechuudha. Yoo kadhatan immoo waaqayyoon isaan gargaara isinis yoo kadhatan waaqayyo isin gargaara.
Ijoolleen milkaa'ina akkasii bira ga'uudhaa fi namni rool moodelii ta'eef yookaan namni fakkeenya ta'eef namni deeggarsa ta'eef jira. Siin eenyutu si deeggare caalaa barnoota keettis milkaa'ina argattee innumaayyuu darbite immoo sadarkaa kan akka geessuu fi eenyu si gargaaree eenyutu fakkeenya sii ta'e?
Hundumaa na jalqaba waaqayyootu fakkeenya naa ta'e waaqayyoon baay'ee na gargaareera waaqayyoon gadiitti immoo haadhaa fi abbaan koo baay'ee na gargaaraniiru jireenya kootti baay'ee investirii galanii saafateef baay'een galateeffachuu barbaada isaanis obbolaa koo baay'ee na jajjabeessu. namni adda addaanis baay'ee karachuudhaanis haa ta'u na jajjabeessuudhaanis haa ta'u baay'ee namni baay'ee na gargaareera sababa ta'eef isaaniin baay'ee galateeffachuu barbaada tenkiyuu.
Tole egaa mazmure carraa egeree keetiifis milkaa'ina sii hawwinaa hamma ammaattis milkaa'ina argattetti baga gammadde egaan keessumaa sagalee Ameerikaa ta'uudhaan muuxannoo kee waan nu hirteef akkasumas dhaloota boriif ergaa dabarsiteef hedduu galatoomne.
Isinis baay'ee galatoomaa nagaatti.
Mazmureen galatoomii hordoftoota keenya ol adoomtamni kanarraa waan baay'ee irraa baratu inni abdii qabna. Hordoftoota keenya itti aannee immoo dhimma dargaggootaa irratti kan xiyyeeffatu sagantaa labataatu dhiyaata garasitti ceena.
Akkam ooltan dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan. torban maanuu jimaata jimaata sa'aatii kanatti kan sinii dhiyaatu qophiin labataa jalqabe. Itoophiyaatti mootummaan haaraan an hundeeffame tibba kana sadarkaa federaalaa akkasumas naannootti muudamoonni raggaasifamaniiru. Hawaasni biyyattii biyya alaa jiraatu immoo haala adeemsa kanaa bakkuma jiruu hordofa. Dhalattoonni biyyattii biyya alaa keessa jiraatan hundeeffama mootummaa haaraa kana akkamitti ilaalan? Namoota lamaan yuunaayitid isteetsi keessa dubbisee. Dubbii ijoo har'aati. Bahaar Omaar ogeessa seeraati. Filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa waxabajjii darbe godhame odoo dabarfamee jedhee warra yaada dhiheessaa ture keessa'e. Barreeffamas qaba sanirratti. Ammas yeroo mootummaan haaraan hundeeffamee jiru kanatti waa'ee biyyattii yeroo haasofnu adeemsa san dura tureen addaan baasne ilaaluu hin dandeenyu jedha.
Lolaatu gaggeeffamaa ture gara naannoo Tigraayitti Oromiyaa keessattis iddoo garaagaraatti lolaatu deemaa jira. Bakkoota baay'eetti tasgabbii fi nageenyi hin turre. Akkasumas waliigalteen siyaasaa hooggantoota siyaasaa jidduu hin turre mormitootaa fi mootummaa qofa osoo hin ta'in qaama mootummaa keessattuu ijoo garaagaraatti irratti waldhibdeen ture. Kana bira darbee ammoo namoonni silaa filannoo irratti san irratti hirmaachuu danda'an baay'een isaanii gariin hidhaa jiranii gariin ammoo biyya baafamanii jiranii. Haala kana keessa. keessatti filannoon dimokiraatawaa haqa qabeessa gaggeessuu waan hin danda'amneef duulli filannoo san dhaabbatee san dura wanni godhamuu qabu wanni haal dureen guutamuu qaban sirraa'uu qaban kan jedhu ture.
Ida'oo daawwannoos asuma yuunaayitid isteetsi keessa jiraataa rogeessa siyaasa biyyattii keessatti deemu hordofu.
Ijaaromsi mootummaa jijjiirama maangoorra jiru kun akkaataan ijaaramaa ture fakkaataan uummanni itti eegaa ture haalata addaatiin maal ta'uu deemaa waan baay'ee dhageenye jirraa. Maaltu dhufadheetiin abdiin guddaanii fi shakkiin guddaan uummata bal'aa biyya jiruuf biyya alaallee ija addaatiin waan eegaa ture. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa fi bakka bu'oonni uummataa biyyattii waliigaluudhaan mootummaa waadaa galan uummataaf hojiitti hiikuu armaddii kennanii jiranii. Kanaafuu atiink ima eenna haa ta'u malee yeroo ammaatii fi mootummichi wanna naaf ta'a jedhu wanna imaammata kee hojiitti kan jedhu aangoo qoodee jirachaadha.
Deemsa muudama godhamee ilaalchisee Bahaar yaada kanaan adda ta'e qaba.
Yeroo mootummaan ofuma moggaafamu san namoonni miseensonni paarlaamaa turan gara dhibba sadiif torbaatamii hin caalani garuu akka seeraatti miseensonni paarlaamaa gara dhibba shanii afurtamii torbaa ta'uu qabani. Kana qofa osoo hin ta'in bakkoonni filannoon ittiin gaggeeffamin baay'ee ture. Tokko san inatti fakkaata guddaan naannoo Tigraayitti filannoon hin gaggeeffamne naannoo Soomaalittis filannoon amma marsaa lammataa irra deebi'ee gaggeeffame malee yeroo mootummaan filamu kanatti waan isaan beekamne bakka bu'oonni isaanii irratti hin hirmaanne naannoo Radiis akkasuma Oromiyaa keessa iddoolee baay'ee naannoo Amaaraa naannoo Beenshaangul fi naannoo Kibbaatis bakka baay'eetti bakki filannoon itti gaggeeffamin jira. Bakki immoo filannoon itti wal dhiibanii filannoon irraa maaliif bu'aan filannoo yookaan adeemsi filannoo itti haqamees waan jiru jecha achiin kanaatu akkasitti namoonni baay'een san akka hanqatu godhee natti fakkaata jechuudha.
Mootummaan gara aangoo dhufe sagalee caalmaa waan argateef kun ta'ee kan jedhummoo.
Harki guddaan mootummaa federaalaa ta'eetiin harki guddaan manni maree yookiin paartiin biyya bulchu harki guddaan waan injifatee jiruu fi osoo itti hirmaatan bareeda. Haa ta'u malee sababaan naannoleen adda addaa filmaata irraa hafaniif tokkoffaa waa'ee koovidiitii lammaffaa waa'ee rakkoo filmaata waa'ee nageenya irraa waan mudatee fi kun bifa kanaan osoo laallame hedduu gaa'ina itti fakkaata. Wanni guddaan maali osoo hirmaatanillee. Paartiin biyya bulchutu waan hedduu imaammataa fi aangawoota mootummaa beeksanii waan ijaaruu fi bifa kanaan wanni kun ta'e natti fakkaata. Haa ta'u maleeyyuu kun jechuun ammoo naannoleen sunniin filmaata keessaa hafan sun mana maree keessa akka itti hafan ittiin jiraatanii akkuma quba qabdu dhiyeenna kanaa filmaanni deemaa ture akkuma xumurameen amsuur. Bakka bu'oonni uummataa mana mareetti hirmaachuu qabu jedheetiin yaada waan ta'uusis.
Hordoftoota keenyaa qophiin labataa kutaan lammaffaan beeksisa kanatti aanee itti fufaa nu eegaadha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaan gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa addaa kan sistemii Virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddoma kan Somaaliyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi tokko. Ka Keeniyaatiif kuma jaaf dhibba lamaaf soddomi lama hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 f kuma jaaf dhibba lamaaf soddomi sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa jaaf kuma jaaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
karaa biraatiin qabiyyee haasaa muummee ministeeraa abiyyi ahmed muudamni isaanii erga raggaasisamee booda godhanii irrattis yaada adda addaa qaban dura bahaara.
Haasawa keessattuu muummichi ministeeraa godhanirraa wanni ifatti ba'u tokko ani akkaan naagalatti wanni muummichi ministeeraa federaalizimii irratti shakkii akka qabu ifatti agarsiisaa jechuudha. Kana kan agarsiisu himanni yookaan naareetiifiin yookaan istirogiraafiin inni achirratti dhiyeessaa ture kan sirna durdaa dhiyeessu biyya guddisee ilaalchisu kan ture garuu immoo san qabatamaa kan hin ta'e. Beeki biyya san keessatti bittisuun silaa guddoo taatee kabaja akka jedhamu san qabaatee namni jibbu hin jiru garuu. Yeroo rakkoon immoo dhugaan san jiru miti biyyi san keessatti wal cunqursaa ture miidhaa ture loraa ture wal waraansaa ture biyyi hiyyeettiidha maqaa guddina inni faarsan biyya qabdu miti akkasumas immoo muummichi ministeeraa haala hin baratamneen yeroo miseensota kaabineesaa mudatu bakka dhalootaa yaamuun san bakki dhaloota akkitti waame sanis xiqqoo gaafii kaasa. Maaliif seeta akka heera mootummaa keewwata soddomii sagal jala kaa'amee fi akkaataa qajeelfama federaalizmiititti sabaa fi sablammoonni naannoo isaaniitis bulchanii mootummaa federaalaa keessattis ofiin bulchanii jiru. So hirmaannaan sadarkaa federaalaatti godhamu akkaataa sabaatiin malee akkaataa bakka dhalootaa yookaan bakka jireenyaatiin miti jechuudha. Kanaafuu gaheen yookaan kootaan kan laalamu sabummaa irraa dhufaniin bakka bu'ummaa sabaatiin malee bakka bu'ummaa dhalootaati.
Ida'uun garuu haasofni muummichi ministeeraa an saboota biyyoota san keessaa hunda ilaalcha keessa galchee fi hafuura tokkummaa uumuu irratti an xiyyeeffatee jedha.
Muummichi ministeeraa sadarkaa hooggansaa jetti wanna biyyattii kana waliin qabaa haasoo qaba. Wanna abdii horaa uummatatti haasaa. wanna uummata kana akka uummanni kun biyya sana waliin qabutti irra haasa'ani. Akka uummanni kun wal malee waan qabne akka biyyi tuni fireen fi carraan jiru martuyyuu akka carraa waloo akka ta'e irra haasa'ani. Kun jechuun ammoo daran sirna federaalizimii diigaa jedheetiin iyyaaru parsoonalii. Tokkoffaa ilaalchi sirna federaalizimiin diigaa yookiin faalasadha yaadu kunniin yaada ajandaa siyaasaa mootaa biraa waan hin qabnee fi yaada mormii ta'ee dhiyaate yaadni kun yeroo baay'ee. Ammoo kanatti aan ilaalle sadarkaa nama biyyi sun itti jirtu dammaqiin sabalammii sirna sun akka diigamu hin eeyyamu. Kana beekuu qabna. Kana yeroo baay'ee maaltu ka'aa dibbeetiin ka'u maali akka durii deebaa jirraa waan baay'ee maaltu haasa'ama. Nonnoon akkasii mi dubbiini. Akkaataan qubsuutti laatisiinti jirtu. Hirmaannaa sabalammii biyya saniitti jiru dammaqiinsi miirri uummataa sirni amma jiru kun akka duba deebi'uyyuu sirna eeyyamuu miti osoo mootummaanuu fedhii qabaate. Isin paasiwal maaliifi sabni kamiyyuu dammaqeeraa dantaa qaba fedhii siyaasaa qaba fedhiin ofiin of bulchuu qaba. Kanaafiyyuu suni waan ta'e jedheetiin yaadu parsoonalii xiyyeeffannaa muummicha hafuura tokkummaa waloo uumuudha. Hafuura tokkummaa waloo uumaniitiin ammoo jala sababuudhaan ammoo eenyummaan saba kamiyyuu akka kabajamuuf akka gaafii namaa tokko deemuutti sammuudhaan qaban jedhee yaada. Maal jennaan inni dhugaadha. Ebalu asii asii asii asii jedhaniitiin akka durii sana himuu hin dandeenye ture. Kun ammoo akka durii dalaguu qabanii yaaduu hin qabnu maaliif? Ammoo osoo seera sanii takka takkaan hojii irratti kan hiiknuti ammoo silaa silaa gaagama siyaasaa amma jiru kana keessallee silaa osoo seerota dhabaanii turreeyyu. Ammoo tumaas deemaa jira. Wanni guddaan maali? Biyyi tuni gaagama irraa baraaramuudhaa fi uummanni walta'ee biyya tana baraarutu dirqama dursa. Gaafa nageenyi jiru wanni martuun sirraaya. Agartee amma maali kootaa naannoo maraafuu kenne jechuun furmaanni federaalizimii guutame jechuu miti. Agartee dubbiin dubbii kootaatii miti. Dubbiin dubbii kootaa osoo hin ta'in dubbii imaammata mootummaa federaalaa sanii hojiitti hiikuudha. Mirga sabaaf sabalammii uummata naannoo maraa hojiitti hiikanii gaafiilee uummataa deebisuudha malee kootaa miti dubbiin. Namoonni adda addaa akka ajandaa godhataniitiin dhimmoota kana sharafuudhaan galii siyaasaa godhatani. Kuni furmaata siyaasaallee hin fidu. Wal shakkuu irraa seeratti hundoofneetiin kun kun kun kuni gaafiilee sabaatiif gaafiin kunniin deebii kan argachuu qaba jedhaniitiin mootummaa kan hoo qubatti qaban yookiin hoo gaafatani hoo cinqani moor bu'aa qabeessa kana shakkii uumuudhaan shakkii raabsuudhaan injifannoo siyaasaa eeguu irreechaadha.
አካታች ብሔራዊ የውይይት መድረክ እናካሂዳለን።
dhumarratti mul'anni hooggantoonni sadarkaa federaalaattis ta'ee naannootti muudaman dhiheessan. waadan seenaan gaafii oromiyaa keessattiif naannoo adda addaa keessatti bara 2014 qabee dargaggoonni gaafachaati turan hambara 2018 muummichi ministiraatii fi gariin isaanii aangootti akka dhufan sababa ta'e san gaafii hawaasaa deebisaa laataa gaafii jedhuuf ida'oon.
Dhugamaani muummichi ministeeraa waadaa hedduu biyya seenanii jiranii kan ammoo adeemsaan laalla. Adeemsaan imaammanni hiikamaa dhugaadhaa hoo deebiin kunniin hoo deebuu dhabe gaafiin uummataa wanna dhaabbatu miti maaliif kun jalqaba mootummaa ta'ee qaama guutuu full mandate mootummaan dhaabbatee jiru adeemsaan ammoo ji'aaf ji'ootaan waggaan ammoo dhugamaan imaammata uummataaf waadaa galansan hojiitti hiikusanii wanumaan ilaallu ta'a jechaadha.
Bahaar Garaasaatiin.
Gabaabumatti hin deebi'u qofa osoo hin ta'in gaafiin haareen sodaan haareen uummata keessatti uumamaa jira.
Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed waggoota shanan dhufaniif Itoophiyaa hoogganuudhaaf irbuwan seenan wiixata darbe kana ture. Qophiin labataan irraa xumurameera. Qindeessee anan sinii dhiyeesse ani Tigisti Gammeetii Nagahaan.
ergaan kabajamtoota hordoftoota sagalee ameerikaa qophii afaan oromoo qophiin har'aaf qabnu asuma irratti raawwata waan nu wajjiniin turtanii fi galatooma sagantaa boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanitti hundi keessan fayyaa ta'a an Bafqaaduu Morodaati nagaatti.